muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro amakuru intatemwa rwa gasore yari yahaye uburundi ni ukuvuga intego y'igihugu yarahindutse byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane mwibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa uyu ni jean claude karerwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u burundi yasobanuraga ariyo mpamvu intego y'igihugu yahindutse ubwanjye sinabyakiye neza ko kwa gasore tumuzi nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe ibikorwa amajambere ukahashyira imana hanyuma umwami mwumva dusuye muri ya ntwaro y'abami iyi sikuru yonyine irikwije umaze kubona ibyandiko banditse kuri kibutso uyu ni umwe mu banyagihugu batishimiye ko intego y'u Burundi yahindutse ni mu kanya rero mu makuru turavuga no ku mishyikirano y'abanyapolitiki y'i Arusha turajya no mu Rwanda kureba uko batangiye ubushakashatsi kuri hepatite B na hepatite C mu kanya gato gashize prosper ntahorwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi amaze gutangariza ijwi ry'amerika ko nta ntumwa leta y'u Burundi izohereza mu mishyikirano y'abanyapolitiki b'abarundi izatangira ejo iyarusha muri tanzania yasobanuye ko leta y'u Burundi yandikiye ibaruwa umuhuza imusaba kwigizayo iyi mishyikirano kugera ukwezi kwa cumi gushize byibura kubera ko muri iyi minsi uburundi bugandariye umuganwa rudoviko rwa gasore wishwe ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe na perezida melchior ndadaye wishwe ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu hagati aho intatemwa ya rwagasore warondeye intahe y'ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi yarahindutse yahoze ari ubumwe ibikorwa amajyambere none ubu n'imana umwami uburundi umunyamakuru wacu i bujumbura remonze imana araduha ibindi bisobanuro kuva ku ntwaro ya repubulika mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu intatemwa y'umuganwa rudoviko wa gasore yarondeye intahe y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere amajambo n'ubu ariyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo civugo c'igihugu muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi leta yafashe ingingo yo guhindura ivyo vyandiko isubizaho ivya kera Jean Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ivyakozwe vyasabwe n'abanyagihugu kandi ari ukubahiriza imigenzo y'abarundi nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu mutegere rero neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane mwibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaja kurisha mu mva abungere ntibabigarura bararindira ico civugo rero casubijweho nico cahahora igihe umuganwa yashingurwa cari imana umwami uburundi abari bagihinduye ku ntwaro za repubulika bari bakoze ibidakorwa ivyo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'abarundi benshi kubisubiza mu buryo kandi n'ingingo izoshimwa n'abarundi benshi cane bamwe mu banyagihugu begerewe n'ijwi rya amerika kugira bagire ico bashikirije ntibashimye kugira ico bavuze abandi bo babona ko ari ibisanzwe kuko hadatwara ivyandiko abandi bashoboye kugira ico bashikirije kuri iryo hindurwa bafise amakenga ko hoba hari icinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami kubwanje sinavyakiye neza ko kwa gasore tumuzi nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe ibikorwa amajambere ukahashyira imana hanyuma umwami mwumva dusuye muri ya ntwaro y'abami iyi sikuru yonyine irikwije umaze kubona ivyandiko banditse kuri cibutso kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari imana umwami Burundi ubu rero turi mu kiringo ca repubulika jewe ku bwanje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza uburundi mu ntwaro ya cami kuko icivugo co muri ico gihe nico bagarukanye twebwe nuko uri kubona vyandiko vyarahindutse vyaratutangaje kuko ntavyo twari twiteze kandi nta n'ivyo twari duherutse kumva babihinduye nibo bomenye intumbero yabo nibaza yuko kijya gihe muganwa rudoviko rwa gasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cami no musi rero kubona bigarutse ata mwama kihari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami umugambwe w'abadasigana iprona barashima iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama aberi gashasi arongoye iprona umugambwe wa gasore yarimwo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko burundi novuga yuko ni icivugo icitsitso c'umugambwe w'abadasiganirwa nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise nibaza ko bumwe mu burundi ntibushobora kuzimangana kuko bumwe ni bwacu n'ubwa twese ariko twe dushibho intwaro ihari no munsi yumviriye ico kintu bikadufasha bikagenda gutyo natwe rero turashigikiye ko abadasigana bagendanye na gasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongoye umugambwe no munsi twobibona Guillaume Ruzoviyo arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo ashima nawe ivyakozwe kuri ico cibutso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakorwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda ko intwaro ya cami igaruka kuko vyose ubu bica mu matora oya nta vyo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara i burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo ntiboshobora kugaruka nta vyo kuvuga ngo ngo bariko bagarakana intwaro y'umwami ahubwo basubije icivugo iprona yahorana kera n'ubumwe bw'abarundi hari ico bitaniye n'intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose ko bajya bavuga bati umwami agirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo niyo ntwaro yahuza abarundi bose muganwa rudoviko rwa gasore yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na rimwe ahejeje gutsinda mu matora yatumye uburundi buhabwa intahe y'ukwikukira ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwa ndwi ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'umunani mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
amashyirahamwe yishinze kurwanya ubwicanyi bw'agahomeranwa n'ayandi mabi akorerwa ikiremwamuntu karavi mu magambo ahinnye y'igifaransa avuga ko kugira urunani hagati y'abahutu n'abatutsi babuze ababo byatuma uburundi buva mu njyane koko fideli dantoine nsabimana araduha inkuru irambuye
urwo runani karavi rugizwe n'amashyirahamwe ndwi amepesi gira ubuntu arm buta arg bugendana arg amira avod adesi nkingi na ase jenoside cirimoso amwe muri ayo mashyirahamwe aharanira ubutungane ku bahutu bishwe ikivunga ayandi agaharanira ubutungane ku batutsi bishwe ikivunga terasi mushano icegera c'urongoye karavi atangura atubwira uko iciyumviro co kuja hamwe cavutse mu ntango amashirahamwe yose rimwe rimwe riri ukwaryo ryibaza ngo niryo ryababaye ryonyene ariko uko iminsi yagiye iragenda barabonye yuko intundi ishikira bamwe ishikira n'abandi iciza cyabyo murabona ase jenoside yarimwo abahutu n'abatutsi ngabo benshi barabatutsi avode harimwo abahutu benshi hamwe n'abatutsi bake abapfakazi b'abatutsikazi wasanga barimo hanyuma turiyumvira tuti abanyepolitike bifitiye ibyabo abanyepolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere rwose bitebye ntacyo byobatwara ukuri dukeneye abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo ingene byagenze hanyuma batunganirize abacitse ku icumu batunganirize imfubyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare ku bijyanye n'amaraporo ya oni abategetsi b'uburundi baguma biyamiriza terasi mushano agira ati ko uburundi buri mu buri gihugu kimwe mu bihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu oni twe twibaza yuko oni ataguhengamira hamwe cyangwa ahandi yogira ugombye kuburana urubanza mugabo ukanka ibyabona ukanka n'abashinga ntayo ntushaka ko urubanza rucika ntushaka ko ukuri kumenyekana ibyo bituma aba baca binuba icyo gihugu ku neza rero ya leta yo kwemera abo bantu bakaza bakayifasha bakavuga ati ibi bintu bimeze gutya bagakorana kuko mu byo bazotohoza na leta barayibaza hanyuma n'ababuze ababo bakababaza kubona naho leta yarafashe ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha terance mushano yagize ico abivuga ko burira ntibutera ku mpeshi kujya bafashe ingingo yo kuvamwo barashobora gufata ingingo yo gusubiramo none ubu bavuyemo ntibabona neza ko aba guma babitohoza hamwe boba baronka ibitari byo ntibabareke baze ngaha mu burundi babereke ukuri iyo amaraso asesetse y'ikivunga sentare mpuzamakungu ni kumigwa uyikumiriye birateba urubanza rukazojya habona ukuri kukazojya habona bitebe bitebuwe ibijanye n'icibutso co ku nyambeho c'abahutu bishwe irindwi na kabiri terase mushano aravuga ubudasa bw'ivyibutso vyubakwa kino gihe n'ivyubatswe imbere y'amasezerano yarusha ubudasa buriho murabona kirya cibutso c'inyambeho bagiye kucubaka imbere y'uko igikorwa c'umugwi severe kirangira no kuyibubu ni ca kera c'imbere y'amasezerano yarusha hariho ingingo zafatiwe yarusha gushiraho umugwi wa severe gushiraho sentare mpuzamakungu y'u Burundi hanyuma byose leta y'u Burundi ire- yo- ire- yoyo ica ihitamo gutanguza igikorwa ca severe umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi muri uwo mugwi rero nibo bategerezwa gutanga raporo ivyerekeye ivyibutso bakabivuga ico cibutso co ku nyambeho cateye impari nyinshi haciye indwi zibiri kibomowe ku itegeko ry'abajeje intwaro mu ntara ya gitega mu gihe cari kimaze indwi zibiri gusa cubatswe gitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda aho ku nshuro ya mbere hatangiye ubushakashatsi ku ndwara z'umwijima hepatite b na hepatite c ndetse no kureba uko sida ihagaze muri iki gihe ku birebana na sida ubushakashatsi bwaherukaga n'ubwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bwari bwagaragaje ko ubwandu bwa sida bw'in- bwa- bw'agakoko gatera sida bwari bugeze kuri gatatu ku ijana mu gihugu ni inkuru ya sumuta kaboyi
abantu benshi bari bamenyereye kumva ubushakashatsi bukorwa kuri virusi itera sida ndetse hagasohorwa imibare igaragaza uko iyo ndwara ihagaze mu banyarwanda minisiteri y'ubuzima iri mu gikorwa cyo kongera gukora ubundi bushakashatsi ku ndwara ya sida kuri ubu hongereweho no kureba uko indwara ya hepatite b na c bihagaze mu banyarwanda dr sabin sanzimana umuhuzabikorwa wa porogaramu y'igihugu yo kurwanya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc asobanura umwihariko uri kuri ubu bushakashatsi bushya tuzongeramo no gupima indwara z'umwijima Eh, nta- nibwo bwa mbere tuzaba dufite igipimo giturutse mu mu ngo zose za- zasu- zasuzumwa zizitabira ubushakashatsi tukaba noneho twamenya ingano ya hepatite b na hepatite c mu ba- mu banyarwanda kuri vih naho hari ibyo tutapimaga mbere tuzapima ubu ngubu harimo eh, gupima ingano ya virusi iri mu maraso y'abantu tuzasanga bari pozitifu ibyo twita viral load cyangwa charge virale ubu ngubu buzaba ari ubwa mbere tubikoze bitwereka iyo iyo ngano ya za virusi noneho ziri gutembera mu baturage muri rusange kuko iyo tubashije kuzigabanya ubwo tuba tugabanyije no kwandura u- kuva ku muntu umwe ujya ku wundi ubu bushakashatsi buzakorerwa mu ngo ibihumbi icumi mu gihugu hose bukorerwa ku baturage barenga ibihumbi mirongo itatu buzakorerwa muri buri mudugudu w'igihugu hapimwa mu ngo zizaba zatoranijwe kandi abantu bose bagize urugo bazajya bapimwa dr nsanzimana avuga ko uzajya upimwa ari uko azaba yabanje kubyemera uzajya apimwa azajya ahita ahabwa igisubizo aho ngaho mu- mu rugo- mu rugo iwe Eh, iyo twatoranyije urugo eh, muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi duhera ku myaka icumi byibuze eh, niyo mikeya imyinshi ikaba mirongo itandatu n'ine abari hagati aho ngaho mu rugo rwatoranijwe eh, barapimwa muri urwo rugo bakabazwa n'ibibazo iyo babyemeye kuko arabanza agasinya urupapuro rwemera ko a- a- yitabira ubushakashatsi abajyanama b'ubuzima nibo bagira uruhare mu gukangurira abaturage ibikorwa byo kwitabira ubushakashatsi mu murenge wa nyamata mu karere ka bugesera umujyanama w'ubuzima mukamanzi angelique yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko abaturage baje ari benshi kwitabira ubu bushakashatsi kubera indwara ya hepatite bazaba bagiye gupimwa bwa mbere kandi bapimirwa ubuntu abaturage barabyishimiye kuko imiti ya impatite yarahendaga cyane umuturage akumva atazabasha kuyigurira abantu rero batubwiye yuko bazajya bahita bayiha umuturage ubu ngubu akarusho karimo cyane cyane harimo abakecuru n'abasaza cyangwa cyane abantu b'abagabo n'abagore batarasaza cyane bageraga ikibazo cyo kuza aho twipimishirizaga kuko yabaga ari nko mu- mu kavuyo k'abantu benshi ariko ubu abaturage impamvu babyishimiye cyane ni uko bazajya baza bakagusanga mu rugo rwawe kandi bakaguha igisubizo mu rugo rwawe mu ibanga kandi icyiza twabashije kubonamo ni uko baza bagapima urugo rwose ubundi gupima virusi ya sida byasabaga umuntu ku bushake bwe ugasanga haje babiri mu rugo ugasanga haje umwe mu rugo ariko ubu twasanze ari byiza kuko bazajya bapima umuntu wese waharaye muri urwo rugo ntabwo twabashije kugera mu ngo zatoranijwe gukorerwamo ubu bushakashatsi kuko ababishinzwe badutangarije ko uwemerewe kwinjira mu muryango ari ushinzwe gufata amaraso no kuyapima ari we wenyine uba uri kumwe n'umuryango mu gihe bagiye kubapima uyu ni nawe uha umuturage igisubizo cye bigakorwa mu ibanga rikomeye aba bashinzwe ubushakashatsi batubwiye ko nta muntu n'umwe wemerewe kugera aho umuryango upimirwa mu rwego rwo kubara kubarindira umutekano w'amakuru yabo ubu bushakashatsi burakorwa na minisiteri y'ubuzima ku bufatanye n'ikigo cya amerika cyo gucunga ibiza hamwe n'umushinga ikapu uzamara amezi atandatu gitezwe ko ubu bushakashatsi buzerekana ikigereranyo cy'umubare w'abantu bafite virusi itera sida ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu ndetse n'abafite virusi y'igikatu mu basanganywe icyo cyorezo ubu bushakashatsi buzamurikwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bukaba buje bukurikira ubwaherukaga bwabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwagaragaza kuko ubwandu bwa sida mu rwanda buri kuri gatatu ku ijana ubugiye gukorwa bwitezweho kugaragaza niba hari impinduka zabayeho muri iki gihe cyose asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murabizi ibiganiro cyangwa se imishyikirano y'abanyapolitiki b'abarundi iteganijwe gutangira ejo kuwa gatatu arusha muri tanzania ariko nk'uko twatangiye tubivuga leta yo ntabwo izohereza intumwa abanyapolitiki rero ntabwo bumva kimwe iyi mishyikirano mu kiganiro muri isanga cyo mu mwanya ushize mugenzi wacu frederic nkundikije yari kumwe n'abatumirwa babiri guillaume rozoviyo umukuru w'inama y'igihugu ijejwe ubumwe n'ukurekuranira hagati y'abarundi akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo na jean de dieu mutabazi arongoye umugambwe radebu rassemblement de democrate akaba n'umukuru w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana inimizi ihonyabwoko ibyaha biturutse ku ntambara n'ibindi byaha bisinzikaza agateka kazina muntu guillaume ruzovio aratangira avuga uko abona abitabye iyi mishyikirano yarusha no kubatayigiyemo igituma hariho abagiye ibyo byo birumvikana kuko bagiye batumiwe n'abasigaye no mu burundi batagiye nabo nyine bari baratumiwe mugabo batora kutagenda icyo ndabyiyumvira ko ni iki ni uko imishyikirano kuganira biba hagati y'imigwi ibiri imigwi ibiri ikicara hamwe ikarabana mu maso umugwi wa mbere ukavuga uti wewe wa mugwi naba wewe nifuza ko wamfasha ibi ibyo mbona ukwiye kudakora ni ibi ibyo nifuza yuko tukumvikana ko ni ibi uwundi mugwi nawe ukavuga gutyo nyine ugatanga ibyiyumviro byawo barabana hagati yabo rero ntaho hari bajya bita abantu babahuza baba ba fasilitasiyo aba ba perezida mukapa na perezida museveni none rero uko njyewe nabyumvise kandi uko ndabizi ni uko leta y'uburundi urazi ko leta y'uburundi ari leta yavuye mu matora yatowe niyo igejwe amabanga yo kurongora igihugu no kwakira ibyifuzo n'imigambi y'abarundi bose leta rero yatowe ubu yatoye yuko itogenda mu mishyikirano iyo mishyikirano uvuga muri uku kwezi kwa cumi kuko baravuga yuko ngo ari ukwezi kukunamira abo twabuze bifuza guteza imbere igihugu umuyobozi w'ibikorwa gasore hanyuma perezida wa mbere yatowe n'abarundi bose miliyoni ndadaye bose bapfuye mu kwezi kw'icumi batubwira rero bati leta y'uburundi irifuza yuko uko kwezi kuba rukunamira abo bahise ibyo rero twebwe twirizwa kubyubahira ariko hari abantu bashaka kuvuga ko ari ugushaka guke ibyo ntawe ushobora bivuga ubu nyine ahubwo umuntu yavuga ati reka uku kwezi iyo iyo mu kapa yabikora neza rero uko ndabyibaza yarindira uku kwezi kwa cumi kugahera agasubira agatumira abandi icyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu batagiye bavuga bati none abo bagiye bagiye gushikirana n'abandi ko leta atari iri kandi ibyo bifuza babuza kubishyikiriza leta none rero hariho n'abandi bati bavuga ko leta itagiye twebwe ntitubone icyo tugenda gukora hariya kuko n'ibyo tubavugana nabo leta itahari bakabishyikiriza umuhuza mukapa ntabwo bishobora kuca kuko babwirizwa kubivugana na leta mu mishyikirano iheruka yose mu mishyikirano iheruka yo myinshi warabonye yuko leta yaragiye ariko abatavuga rumwe na leta batoye kutegera leta ngo bavugane baca bikumira baje ukwabo abari kumwe na leta baje ukwabo ntibigeze bahwana yego reka n'icyo kibazo tukibaze umushyiranahe jean de dieu mutabazi amatwi adusumira yari yararonse ubutumire ariko nawe nyine yafashe ingingo yo kutagenda ibyo ntibishobora kubangamira uwo mugambi w'amahoro muri ibyo biganiro cyane cyane byavuga ko ari ibya nyuma umushyiranahe jean de dieu frederic uribuka neza yuko byari ibiganiro bigira ubwa gatanu dushaka kugira ubu imbere y'uko tujya mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mugabo imbere yaho twari twaragize ibiganiro inshuro zine muri ibyo biganiro twagize inshuro zine hari ibintu byagiye biravamo ibyo rero mu byagiye biravamo rero biri mu rupapuro rw'inzira twasinye mu ntara ya kayanza aha i burundi leta yaserukiwe n'umugambi uri ku butegetsi waserukiwe n'iyindi migambwe itari mu nama nshingamateka cyangwa muri leta turasinya kuri urwo rupapuro rw'inzira mugabo hariho abatarusinye muri abo rero batarusinye hariho abo rero bitabye umuhuza mukapa hama rero hakaba hariho ikintu gihaze kubona rero leta atariyo iri ubugingo rero leta atariyo iri tuzi neza ko ariyo izotunganya amatora kubera murazi neza ko leta idahiganwa bica bitera ingorane aricyo gituma twebwe twarasinye turi imigambwe cumi n'umwe hamwe nyine n'abandi dusanga ibyiyumviro turavuga tuti twe turifuza kwitaba ibyo biganiro bigira ubwa gatanu mugabo ntitujye ntitujye inyuma ntiturenga karimbi k'urupapuro rw'inzira ubu rero aho tugeze uyu munsi icyatumye tudashobora kwitaba ni uko tutaramenya neza yuko leta ariho izuba iri kubera turashobora kugenda turi kumwe n'umuhuza tukavugana mugabo icyo dushyitse ko tugasanga leta ntacyo gikoda aricyo gituma rero nimba twifuza ko tugira ibiganiro bishyitse ku kintu kizodufasha gutegura amatora meza adakumira akurikije amategeko n'ibindi ziza nuko leta ariho yobiri mushikanahe ijambo ry'umutabazi mwasivye muzi ko leta itagenda canke mwasivye ko mwibaza ko yoba itagenda ayo makuru mwari mwayafise oya twarabagiye hariya turabaza ati none leta yitavye amakuru rero yadushikiriye ni uko gushika uyu munsi leta hari ico yari ikeneye kuvugana n'umuhuza mukapa kugira ngo bumvikane ingene bofashanya gushika umunsi rero ntacyo barashika ko ntibaravugana tukabona yuko rero tugiye hariya ata kintu twokurayo twahisemo rero kuba kuba turatenyenya kubera birakenewe neza yuko leta n'umuhuza baba bari ku murongo umwe kugira ngo tushobore kuronka urupapuro rw'inzira ntuzeye twemeraniye twese nk'uko mwabivuze iyo mishikirano buca itangura n'imishikirano ira gatanu muri iyo mishikirano yose yabaye eka nta kintu kiboneka kigeze kivamwo abarundi boba boshobora kuronka ubundi buryo bwo kumvikana hagati yabo hariho iyindi nzira yoboneka kugira ngo uburundi buve mu ngorane cyane cyane zadutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu erega ku bwanjye nakubwiye ko hariho byinshi byagiye birava mu biganiro twagize inshuro zine mugabo hariho abantu batashizwe bagumanye akangonongono ako kangonongono rero nimba barakagumanye kagatuma bataza gusinya mu rupapuro rw'inzira rwo mu kayanza ntibishobora kutubuza kuba kuba turatunganyije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri urazi neza yuko frederic naho uri hiyo muri amerika biragoye kugira ngo abanyamerika bose bumvikane ku kintu aricyo gituma bama bitura amatora no mu bindi bihugu atari muri amerika eh, atari muri amerika gusa birumvika- bi- birumvikana yuko abene igihugu ijana ku ijana badashobora guhurira ku kintu kimwe mugabo iyo ikintu cyatowe n'abantu benshi nicyo kijya mu ngiro ni nacyo gituma rero ako kagonongono rero kataratuma a- abitavye ba- batubwiye ko hariho nk'abantu bo mu mizero bitavye batubwiye ko hari abantu bo muri frodebu bitavye mugabo i- imigambwe yababa cumi n'itanu itari muri leta itari mu nama nshingamateka ikaba ikiri ngaha birumvikana neza yuko abenshi benshi rwose bari ngaha a- mu gihugu tukaba dusabye rero yuko ahubwo umuhuza kugira ngo eh, iyi- ibi biganiro bya gatanu bigende neza yuko yokwegera leta y'uburundi bakagira icyo bapfunditse bakagira intumbero imwe hamayo tukaheza tukicara tukagira tu- tu- tugasinya amantuzeye tugasinya urupapuro rw'inzira twumvikanye ko twese ijana ku ijana aho rero imana bibicanye rwose ni Yego.
nabyo twifuza mushikanahe eh, guillaume ruzoviye mu kanya gatoya cyane rwose abarundi baramaze kuja mu mishikirano akatari gake eka bararonse abahuza ariko kenshi na kenshi eh, imirwi yose itandukanye ivyiyumviro vya politike bitandukanye usanga kenshi na kenshi bashira amakosa ku muhuza ikintu cotuma abarundi baja hamwe muri iki gihe bagapfundika amasezerano eka ntabanduka y'amahoro azorama azomara igihe kirekire ni- n'ibi tuma abarundi bumvikana icya mbere ni uko bonyine abo bapolitisiye bonyine bokwikubita agace Baga- bagashyira imbere ineza y'igihugu ha gushyira imbere ineza inyungu y'umwe umwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na vincent vincent mwiriwe neza mwiriwe neza ndabumva murihega vincent ndi bujumbura izina ry'ikirundi habona imana habona imana duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro ikintu kintangaje cyane nda- natangaje kuva kera numva imigambi ifuza yuko ngo ngo hamwe leta ngo itagiye ngo nayo umuntu izogenda ndashaka kubaza iyo migambi nyene iraba ibyo umuntu ingingo umwe yafashe ibyo abaca bayigenderaho wumva bamwe barababita sinzi ko ariko barabacuruza babatuka bavuga ati ntibaba eh, biva kuri urya mugambi ubwo abantu baba bihenze rwose rero nibaze ko umugambwe nyamugambi ari umugambi wari gufata ingingo uca uraza ati leta yo yo ibyifashemo gute niho nibaza ko bariko babihaye itesaberire hanyuma naho ncengeye nkatanovwa nkakayira abanyapolitike bose abanyapolitike benshi bo mu burundi tubone ko aribo badufatiye amaboko imugongo ni kubera iki ni gute leta yoba igo- nimba ibona hari ingorane kube gute igomba ko nayo izi ko abo banyapolitike bandi tuvuga rumwe ahetse bayagiriza yoba nayo itakora neza hanyuma igaca igomba kwishyira hejuru ngira ngo rimwe rimwe hejuru y'umuhuza kugira ngo ari igomba gutanganurwa ntintumbe ibiganza byogenderaho nibaza nimba leta itahura amasasu icyarimwe n'ibiganza icya- icyarimwe ikwiye kwifatanirwa nk'umukinnyi ikwiye kwifata nk'umuhagarikizi mu bandi murakoze habona imana vincent reka ikibazo ca mbere cawe tugihe umushikantahe jean de dieu mutabazi uwo Vincent ahejeje kuvuga hariho bimwe bimwe ndamutegera ku mugabo ntiyibagire yuko leta ifise ijambo rihanitse mu biganiro kubera leta burya niza gushira mu ngiro ibyo twashyitseko leta rero ni- ni nk'umuhagarikizi icyo kintu agitegere twebwe turi abakinnyi mu gihe rero twebwe dushaka gukina atamuhagarikizi ariho yumva byoshoboka tugende twikinira atamuhagarikizi none n'indi aza gusifura ni nacyo gituma rero abo rero bagiye ntibumve neza yuko hariho umuntu akomeye afite ijambo rihanitse mu gutunganya amatora yitwa leta kandi gusaba yuko leta yo- yovugana n'umuhuza kugira ngo bagire intumbero imwe ni ikintu giha- gihambaye cyane kica gituma ni- ni- n'ibi biganiro ku rupapuro rw'inzira byoroha mushikana guillaume ruzovyo namwe mushikana vincent habona imana yashikirije iciyumviro gihambaye gici- eka cerekana akababaro k'abarundi aho avuga ko abanyapolitiki bafatiye abarundi amaboko imugongo duga ku ijambo hokorwa iki kugira ngo abarundi ntibasubire kumva ko bamerewe gute radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki kiganiro rero mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu vowa akadomo komu nk'uko rero twatangiye tubivuga leta y'u Burundi ntabwo izajya mu mishyikirano yari iteganijwe arusha ejo kubera ko nk'uko umuvugizi wa leta y'u Burundi amaze kubisobanura ijwi rya amerika umuvugizi ni prosper ntawurwamiye leta ubu ngubu ig- iri mu kiganiro cy'abaperezida melchior ndadaye na rudoviko rwagasore ndabashimiye murakarama